Iri Nisbi de Americ. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri iki gitondo muri kumwe nanje fidel niyo ngabo ayo mafaranga azakoreshwa mu bikorwa byose bisanzwe byo mu nkambi z'impunzi ibikorwa bisanzwe ni ukuvuga ko cyane cyane tuzavana impunzi mu mahema kuko amahema amaze gusaza uyu ni rubebana antoine umunyamabanga ntahegayezwa ajejwe ibibazo by'impunzi n'ibiza mu rwanda ku mfashanyo yo gufasha impunzi mu rwanda iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse neza aloyisi utubwire amakuru dufitiye muri iki gihe
mwaramutse fidele mwaramutse inshuti ijwi rya amerika tuyahere ku rwanda leta z'ubumwe za amerika zimenyesha ko zumvise ko igipolisi cy'u rwanda cyatangaje ko kiri ko kigira amatohoza ku migenderanire yari hagati y'umunyarwanda w'umuimamu yitwa mugemangango muhamade hamwe n'imigwi y'iterabwoba mpuzamakungu mu itangazo ryashyizwe ahabona na departema ya leta ya leta ya amerika ejo ku munsi wa kabiri amerika imenyesha ko bumvise ko igipolisi cy'u rwanda cyafashe cyongera kirafunga bikekwa kuba barakorana na mugemangango ubu bakaba bari ko bagigwa ko amatohoza mugemangango yarashwe aricwa n'igipolisi itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu gihe yari ko agerageza gutoroka igipolisi yagirizwa gukorana n'umugwi w'intagondwa witwa leta y'iki isilamu leta ya amerika isaba leta y'u rwanda gukora amatohoza ku rupfu rwa imamu kandi ikubahiriza uburenganzira bw'abantu bose mu gihe bari mu mabohero muri santara afurika abasirikare b'igihugu cya repubulika ya santara afurika bari mu idini ry'abayisilamu basaba leta yabo kuronswa ibigwanisho hamwe n'amasasu bikwiye kugira babashe gukingira agace kabamwo abanyagihugu bo mu idini yabo kari mu gisagara bangi bamenyesha ko ako gace kabangamiwe n'imihari y'abitwaje ibigwanisho mu gace kari mu micungararo y'isoko nkuru y'ibangi kitwa disitirigite peka gatanu niho hasigaye abayisilamu inyuma y'aho habaye ubwicanyi bw'amoko mu myaka itatu iheze umwe muri abo basirikare yabwiye ijwi rya amerika mwibanga ko bafise ibigwanisho bidakwiye kandi ko bama batanye mu mitwe n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho bikomeye bashyigikiwe n'abanyepolitike bo mu rwego rwo hejuru mu gihugu cya santara afurika hano muri amerika perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika araza kugendera umusigiti w'abayisilamu uri mu gisagara cya baltimore muri leta ya maryland muri urwo rugendo rwa mbere perezida obama azoba agize agendeye mu musigiti wo muri amerika azobonana n'abanyamerika bari mu idini ry'ikisilamu umuvugizi wo mu biro bya perezida obama josh ernest yamenyesheje ku munsi wa kabiri ko perezida obama azoba atwara atwaye ubutumwa bwo kurwanira uburenganzira bw'abayisilamu bo muri amerika uburenganzira bwo gusenga imana bakurikije imigenzo n'iragi basigiwe n'abakurambere babo mu myaka indwi perezida obama amaze ku butegetsi yaragendeye abandi bayisilamu bo muri kayiro muri misiri abo i jakarta mu gihugu cya indonesia n'abo mu gisagara cya istanbul mu gihugu cya turukiya sekreteri wa leta wa leta z'ubumwe za amerika john kerry yarabonanye n'abaserukira ibihugu bishika mirongo ibiri i roma mu butaliyano sekreteri john kerry yabonanye n'abashikiranganji b'imigenderanire n'amakungu bo mu bihugu byagize urunani kugira bategurire hamwe umukenyuro bokoresha kugira batsinde umugwi w'intagondwa wa leta ya kisilamu biziziye ico gice uwo mugwi w'intagondwa ukomeye mu burengero no mu buraruko bwa irake hamwe no mu buseruko bwa siriya mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na kane niho yari ikomeye muri ibyo bihe muri uyo mubonano wabaye ejo ku munsi wa kabiri bavuganye ukuntu bokongereza inguvu mu gutuza umugwi w'intagondwa witwa leta ya kisilamu sekreteri kerry yavuze ko ikindi ari ukugarukira ku bantu bakeneye imfashanyo ati ubuzima abantu babayemwo muri siriya ntibyari bwigere biboneka kuva intambara ya kabiri y'isi irangira ati uburyo bwihutirwa bwo kunesha umugwi w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ni ukubanza kurangiza intambara iri muri siriya ku mugabane wa burayi naho kuva mu kwezi kwa gatanu abagwanyi barenga mirongo ine b'intagondwa z'aba isilamu b'abajihadisite nibo bashatse bafashwe bariko barinjira mu mugabane wa buraya nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe rikurikirana iby'iterabwoba mpuzamakungu abo bantu biyita ko biyita ko ari impunzi z'abanyasiriya abarorerezi ku bibera muri ako karere bafise ubwoba ko hoba hari abandi benshi boba bari mu myiteguro yo kuja mu burayi mu gihe bihe vy'imbeho byogabanuka
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya gato radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere igisata cya onu kijejwe kugarukana amahoro muri congo monisco giherutse kongereza abasirikare ku mupaka w'icyo gihugu n'uburundi kubera hibonekeza imigwi y'abagwanyi muri kivu y'amajepfo amashirahamwe yigenga muri kongo yemeza ko iyo migwi iteye ubwoba abanyagihugu igisata ca monisco ariko kivuga ko ata mugambi wo kwinjira mu burundi gifise eroje wirika neza aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru abo bantu bava mu burundi bikekwa ko bashobora guhungabanya umutekano ku butaka bwa repubulika ihani ya demokarasi ya kongo bibonekeza ahanini mu turere twa rukangaga kagango kiriba ondesi kahororo na rurambo mu ntara ya kivu y'amajepfo abanyagihugu bahaba co kimwe n'abaserukira amashirahamwe yigenga bemeza ko bamaze iminsi babona abantu bagizwe ahanini n'abakiri bato baza muri ivyo bice diodone kapanga rukuse atwara ihuriro ry'amashirahamwe yigenga muri utwo turere Ils disent seulement qu'ils ont été attrapés au Burundi et on les amène ici, manu militari. Et quand ils arrivent ici,
bavuga ko bafatiwe mu burundi bazanwa amaguru adakora hasi bashika ngaha barushe rwose bashitse mu misozi miremire baca babura iyo baja n'iyo bava bagatangura kujarajara abenshi muri bo n'abakiri bato tukibabona twari tuzi ko baje gutera igihugu cacu ntitwibaza ko n'uburundi bugeramiwe n'ubu dufise ubwoba ko amahoro yosubira gutosekara
que la paix sera encore déstabilisée.
n'igisata ca oni kijejwe kugarukana amahoro n'umutekano muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo monusco kivuga ko muri iyi minsi hari imigwi y'abagwanyi yibonekeza muri ico gice ca kongo ude mohamed el hasen umukuru w'ibiro vya monusco ibuvira yemeza ariko kwiba ari ibisanzwe kuko muri ako karere haheze imyaka irenga cumi vyama bigenda gutyo atanga akarorero k'umwaka uheze aho monusco yakoranye n'ingabo z'uburundi kugwanya abagwanyi ba fnl n'ubu rero ngo nicyo cyatumye icyo gisata cyongeza abasirikare ku mupaka Nous avons eu des informations sur des infiltrations qui se passent sur les frontières du Congo, que ce soit entre le Burundi et le Rwanda.
twaronse amakuru ko hari abantu bava mu burundi no mu rwanda binjira muri congo twaciye dufata ingingo turi kumwe n'abajejwe intwaro n'umutekano kugira ngo twongereze abasoda ku mupaka twabigize mu ntumbero yo kubuza abinjira mu nzira za magendu na cyane cyane abitwaje ibigwanisho ntidukeneye ko abantu bitwaje ibigwanisho binjira mu makambi y'impunzi z'abasivile b'abarundi bitekaniye amashyirahamwe yigenga amenyesha ko bamwe muri abo bantu binjira ku butaka bwa kongo baba bafise imyambaro ya gisirikare Par exemple, il y a quelqu'un qui a été abattu par les, les FARDC ici quand il voulait couper la route, juste euh, en chemin vers Runingu.
nk'akarorero hari umuntu yarashwe n'abasirikare ba kongo igihe we na bagenzi be bashaka guca ibarabara rija hitwa runingu bari bahejeje kurasa umuntu atwara ipikipiki imana irakinga uwanyonga ipikipiki niwe yabwiye abasoda barashe hapfuyemo umwe twasanze yari umurundi yari yambaye impuzu za gisirikare kandi twaciye tumuhamba aho nyene ku nzira muri izo mpuzu nyene Il était en tenue militaire. On l'a enterré en tenue militaire.
muri monisco bavuga ko naho abasirikare babo bongerejwe ku mupaka bidasigura ko abanyagihugu boryama umukondora zosi kuko umupaka uri hagati y'uburundi na kongo urenga ibirometero amajana atanu kandi abasirikare ba onu badashobora kuhakwirira icarimwe hari amakuru yamaze iminsi avugwa ko abo basirikare bashaka kwinjira mu burundi monisco yivuga kuri kikingira imbibe zose kandi ata mugambi wo kwinjira mu burundi ifise Si on protège la frontière, c'est dans les deux sens. Que ce soit les gens qui traversent vers le Burundi ou du Burundi. Parce que toute personne qui a un arbre... qu'on iyo va- dukingiye umupaka tuba dukingiye uburundi na kongo kuko tubuza abagizi ba nabi kwinjira ku mpande zose twebwe manda dukorera ko itwemerera kuguma muri kongo gusa nivyahinduka abantu bose bazobimenyeshwa dukorera ku mategeko y'akanama ka onu k'amahoro n'umutekano dukorana n'ibihugu bifise ubwigenge ntawe tuja abatwara igihugu batatwemereye Nous travaillons avec des, États- des États souverains. Et chaque fois qu'on intervient, c'est avec l'autorisation des autorités locales.
mu kiringo c'amezi abiri aheze abantu barenga mirongo itatu nibo bamaze gufatirwa muri kivu y'amajepfo bagirizwa ko bahora mu makambi y'imyimenyerezo ya gisirikare igisata ca monisco gisaba abakongomani kutajaniranya ngo binube abarundi bose babitiranya n'abagizi ba nabi kuko hari benshi baba muri kongo bujuje ivyangombwa mbere banahatungiye imiryango eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hase riri kumwe n'ubushikiranganji bw'impunzi n'ibiza mu rwanda midima bwaronkejwe imiliyoni cumi na zine n'igice z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha impunzi ziri muri icyo gihugu muri rusange u rwanda rufise impunzi z'abarundi n'abanyekongo bagera ku bihumbi ijana na mirongo ine n'indwi baba mu makambi no mu bisagara ayo mafaranga aje yiyongera ku miliyoni mirongo itatu na zine n'ibihumbi amajana icenda z'amadolari y'abanyamerika u rwanda rwari rwaronse mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inkuru yakurikiranywe na tabita mukamusoni amashyirahamwe cumi na rimwe asanzwe afasha impunzi niyo yatanze iyo mfashanyo kuri hcr no ku bushikiranganji bw'impunzi n'ibiza umunyamabanga nayegayezwa mu bushikiranganji bw'impunzi n'ibiza mu gihugu cy'u rwanda yavuze ko ayo mahera agiye gufasha na cane cane mu bijanye no kuvura impunzi no kwigisha abana b'impunzi ruvebana antoine ayo mafaranga azakoreshwa mu bikorwa byose bisanzwe byo mu nkambi z'impunzi ibikorwa bisanzwe ni ukuvuga ko cyane cyane tuzavana impunzi mu mahema kuko amahema amaze gusaza zubakirwa amazu yo kubamo impunzi kandi zikenera kuvurwa kuko ngo zimaze kuba nyinshi mu nkambi dufite tugiye kugera ku bihumbi mirongo itanu dufite ibihumbi mirongo ine n'icyenda na magana abiri tuzakoresha amafaranga mu kuvuza izo mpunzi nanone ikindi gikomeye ni mu burezi tumaze kubuza amashuri ijana na cumi n'atandatu y'abana b'impunzi ariko muri ayo mashuri hagomba kuboneka abarimu hagomba kuboneka ibikoresho by'ishuri hagomba kuboneka ibindi byo- byose bikorwa ah, bijyanye n'uburezi ku kibazo c'impunzi ziba mu miji zivuga ko ata mfashanyo zironka umunyamabanga nayigayezo muri midima yamenyesheje ko impunzi ziba mu muji ziba zifise uwukeneye gufashwa acajanwa mu ikambi y'impunzi ubu rero ababa mu mujyi hari abaje bazi ko intambara itazatinda akajya mu mujyi hashira iminsi akabona ubushobozi azanye burarangiye akaza ati nimumufashe icyo tumufasha ni kimwe tumushakira imodoka we n'umuryango we ikabageza mu nkambi nayo urongoye ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi hcr mu gihugu cy'u rwanda dr azam sabel yavuze ko ikibazo c'impunzi ziba mu bisagara kigoye kuko ubuzima bwo mu muji buragoye ati bafashwa bike kuko bataba bari mu makambi y'impunzi n'ibijanye no kwigisha abana kuvugwa n'ibindi ariko impunzi ziba mu miji mu gihugu cy'u rwanda havugwa abana bari munsi y'imyaka cumi n'ibiri gusa n'abageze mu zabukuru barenze imyaka mirongo itandatu biruko mu gihe abari hagati y'imyaka cumi n'itatu na mirongo itandatu ari bo benshi kuko mu buhungiro hagwiriyemo ugwaruka n'abantu bafise imyaka iri hagati na hagati urongoye hcr mu rwanda kuri ico kibazo yishuye ko bigoye kugira abo bantu bavugwe bose kuko ibitigiri vy'impunzi biguma vyiyongera ati inyishu kwari ugusubiza impunzi mu bihugu baje bavamwo ariko dr azam avuga ko ataworota asubiza impunzi mu burundi kandi biboneka ko ibibazo bitariko biratorerwa umuti mu maguru masha azamu yemeza ko no muri kongo ari uko nyene ataworungika impunzi muri ico gihugu kuko nta mahoro ahari imiliyoni cumi na zitanu n'ibice bine nizo zahawe ubushikiranganji bw'impunzi n'ibiza mu rwanda hamwe n'ishirahamwe hcr impunzi zitegekanywa gufashwa kugera kuri wa kabiri ruhuma ni ibihumbi ijana na mirongo ine n'indwi zigizwe n'abarundi n'abanyekongo abarundi bagera ku bihumbi mirongo indwi na bitatu ku banyekongo ibihumbi mirongo indwi na bine bose hamwe baba mu makambi no mu miji mu ikambi ya mahama ibamwo abarundi ubu ibitigiri vya baba ibihumbi mirongo itanu ubushikiranganji bw'impunzi n'ibiza mu rwanda bwamenyesheje ko ku bihumbi mirongo itanu habura ko amajana umunani ku munsi hakigwa impunzi z'abarundi ziri hagati ya mirongo itanu n'ijana i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika mu rwanda mu ijoro ryashiriye ejo ku munsi wa kabiri abantu bataramenyekana biraye mu banyagihugu bo muri sekiteri ya ndera barabatemagura kugeza ubu abagera ku icyenda nibo bakomeretse bavurirwa mu kigo nderabuzima cya rubungo muri sekiteri ya ndera havugwa ko hamaze gufatwa abantu cumi na batanu bikekwa muri icyo gitero ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa na asumta kaboyi bumva induru mu niba baje batemaguraga abaturage nyine tugiye gutabara duhurira mu nzira baratwatatse bavuga ngo ntitwege bajura aba nyine baradutemaguye bakona bakumurikira rimwe ugahuma ese ngewe navuye mu kazi ndi umumotari nanjye nyisohoka bankubise amatoroshi numva bankubise umuhoro hano bankuta n'amafera bito hano mu rubavu ubwo nahise nikubita hasi gusa nanjye nashidutse ndi hasi amaraso arimo aratungereza nka robine aba ni bamwe mu baturage baraye bakomerekejwe n'agatsiko k'abagizi ba nabi babagabyeho igitero abaturage bagera ku icyenda nibo bagejejwe kwa muganga mukamana josiane umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya rubungo niwe wakiriye izo nkomere twatangiye kwakira abantu nko mu saa sita z'ijoro twakiriye abantu icyenda bari bakomeretse mu buryo butandukanye babiri tubohereza ku bitaro bya kibagabaga abandi bari bari mu bitaro twagumye tubakurikirana hano ku kigo nderabuzima abandi bagiye bakomereka ni impande impande ibice by'umubiri bitandukanye harimo abari bafite ibisebe abandi banakubiswe ibyo byose abo twabashije kuba twagiriweho ubufasha turacyabafite bari mu bitaro abaturage baganira n'ijwi rya amerika bagaragaza ubwoba batewe n'ibyo babonye abandi bumvise uko uhuruye arahita atema kandi bafite ikinubi na ferabito aragukubita umuhoro yarangiza kugukubita umuhoro bakagukubita kinuba amaboko yose bakayajanjagura bakagutambika na za ferabito hano intege zigacika ukarambararaho yakinguye atabara bo hanze noneho ambanza imbere ubwo ngubwo babaguyeho bamutambikiye ferabito cya hano hari umwana wanjye hari na musaza wanjye hari na murumuna wanjye n'undi mugabo w'umupangayi wabaga mu rugo ubwo ni ukuvuga ngo ni kinubi iferabito ni umuhoro mu gitondo cyo kuri wa kabiri inzego zishinzwe umutekano polisi ndetse n'iza gisirikare bazindutse bakoresha inama zinyuranye bahumuriza abaturage izo nzego uko ari ebyiri ntizihuriza ku nyita abagabye igitero bakwiye kwitwa polisi iravuga ko ari agatsiko k'amabandi rpc elias mwesige ni umuyobozi wa polisi mu mujyi wa kigali ni ugutinya abarengana ni ibisambo bisanzwe mwabizingira mukabifata mukaduhamagara tukabizirika ntawe cyakwiba ngewe ngiye kujya nkorera hano nzakurikirana ibisambo bya hano mpaka ngeze kuri nyina wabyo ukuriye ingabo mu mujyi wa kigali jenali do brigade deni rutaha wavuga ko ari abagizi ba nabi bakwiye kurwanywa twe mu gisirikare aho dushinzwe kurwanya ibisambo ariko iyo mubona ingabo zaje mumenye ko ikibazo cyafashe indi ntera ntabwo ari imitungo bashaka gusa barashaka n'amaraso y'abanyarwanda mwe kubijenjeka rero ngo mubyite ibisambo ngo birangirire aho ngaho ariko amakuru meza ni uko turimo kugenda tugera ku ahantu hashimishije ku buryo n'abatari buboneke bari buboneke ikibazo twakihagurukiye aba bantu turarwana nabo turarwana nabo kandi turabafata abantu ni abantu babi cyane abantu batema batema abantu bavusha amaraso ntabwo ari abantu dukwiye kwihorera tukumva ko twabana nabo kugeza ubu abahohotewe bose baracyari kwa muganga usibye umwe wamaze koroherwa agasubira mu rugo iwe yaba ari abatemwa ariko batangiye koroherwa ndetse n'abaturage babonye abo bagizi ba nabi baravuga ko bose bari bitwaje imihoro inyundo ferabeto ndetse n'ibibuye binini bagendaga batera ku nzugi ngo zifunguke barahuriza ku matoroshi ngo afite urumuri rwinshi rwahumaga baje kubarwanya polisi yatangaje ko hamaze gufatwa abagera kuri cumi na batanu bakekwaho ibyo bikorwa ariko ntabwo beretswe inama z'abaturage nk'uko abaturage babishakaga ari benshi mu murenge wa ndera hahise hatangizwa igikorwa cyo kureba n'abandi baturage badafite ibyangombwa polisi ikemeza ko yabonye abagera kuri mirongo ine batabifite ubwoba bwari bwinshi mu baturage ariko yaba ingabo ndetse n'abapolisi bijeje abaturage ko bazava mu murenge wa ndera bamaze gufata abo bagizi ba nabi bose asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku bakinnyi bakina mu bihugu byabo muri afurika rya shan riraza kubandanya uno munsi ku wa gatatu mu rwanda muri kimwe cya kane ni inkuru dushikirizwa na jean claude munyandinda kuri uyu wa gatatu ndetse no kuri uyu wa kane haratangira imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza mu irushanwa rya cani ririmo kubera mu rwanda ikipe ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo igomba kwisobanura n'ikipe ya gineya kuri stade amahoro i remera kuri uyu wa gatatu guhera saa kumi nyuma yo gusezerera amavubi y'u rwanda kuwa gatandatu w'icyumweru gishize muri kimwe cya kane kirangiza umutoza florent ibenge n'abasore be bafite akazi katoroshye ko guhangamura ikipe la siri national itaratsindwa umukino n'umwe kuva iyi shani yatangira ahubwo ikaba yarigaragaje ihigika amakipe y'ibikonyozi nka nigeria na zambia undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza uzahuza ikipe ya cote d'ivoire n'iya mali kuwa kane guhera saa kumi z'igicamunsi kuri stade jean nyamirambo inzovu za cote d'ivoire zasezereye ku buryo bworoshye intare zidahangarwa za kameruni muri kimwe cya kane kirangiza zigomba kwitondera ikipe ya mari yakuyemo tunisia ku buryo butunguranye mbese muri aya makipe ane asigayemo niyihe ihabwa amahirwe menshi uyu ni umwe mu barimo gukurikiranira hafi ishani kuva yatangira kipe naha amahirwe ni ivory coast ivory coast nubwo u rwanda rwarayitsinze yatangiye kugira rizime ya cana urumva ko ubu ngubu basetorinze in bamaze gufatisha ikigaragara ni uko aya makipe yose asigaye muri iri rushanwa aturuka mu matsinda yose uko ari ane bivuze ko buri tsinda kugeza na n'ubu rigihagarariwe cote d'ivoire yazamukiye mu itsinda rya mbere repubulika iharanira demokarasi ya kongo ituruka mu itsinda rya kabiri gineya ibona itike mu itsinda rya gatatu hanyuma ikipe ya mari ibona uburenganzira bwo gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza izamukiye mu itsinda rya kane ikindi gitangaje ni uko aya makipe ane agiye guhatana muri kimwe cya kabiri kirangiza yose yarangije ku mwanya wa kabiri nyuma y'amajonjora mu matsinda amakipe yarangije ayoboye amatsinda ntabwo yagize umugisha wo gusimbuka urukiramende rwa kimwe cya kane kirangiza ayo makipe yasezerewe kuri iyo ntera kandi yaraje ku isonga mu matsinda ni u rwanda kameruni tunisiya na zambia yari claude munyandinda i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwategurire kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ubushize twaganiriye ku myiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika amatora ubu ngubu yatangijwe n'amajonjora yo mu mashyaka yatangiye ejo bundi kuwa mbere muri leta yitwa ayowa uyu munsi rero nagira ngo mbasabe mureke muri iki kiganiro turebere hamwe muri make uko aya majonjora akorwa ikaze mu kiganiro amerikana munyemerere tubanze twibaze ngo amatora y'amajonjora ni iki hano muri leta zunze ubumwe za amerika abantu baba bashaka kuyobora igihugu batangira ari benshi rwose nko mu ishyaka ry'abarepublikani ubu ni cumi n'umwe naho mu ishyaka ry'abademokarate basigaye ari babiri kandida rero ntashyirwaho n'abayobozi b'ishyaka cyangwa se ikoraniro runaka ry'ishyaka tuvuge nka kongere y'ishyaka mu rwego runaka ahubwo atorwa na rubanda muri buri leta uko ari mirongo itanu zigize igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika utsinze aya majonjora yose yo muri izo leta zose niwe uba kandida rukumbi agahagararira ishyaka mu matora ya perezida wa repubulika mu kujonjora abakandida abanyamerika bakoresha uburyo bubiri icyo bita kokasi n'icyo bita pirimeri cyangwa se amatora y'ibanze kokasi bijya nko gusobanura ngo ikoraniro ry'abaturanyi muri kokasi mu biro by'itora runaka abantu bishyira hamwe bagakora umurongo inyuma y'izina rya kandida bihitiyemo noneho ababishinzwe bakababara bati kandida uyu n'uyu abonye amajwi aya n'aya uburyo bwa kokasi bukoreshwa muri leta cumi n'ebyiri kuri mirongo itanu zigize igihugu naho mu matora y'ibanze cyangwa se pirimeri abantu bajya mu bwiherero bagatora mu ibanga amajwi akaza kubarurwa no gutangazwa nyuma ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi nk'uko twabitangiye mu cyumweru gishize kandi tuzakomeza muri uyu mwaka tuzajya tubagezaho iby'amatora bimaze kuba umuco ko leta ya ayowa ariyo ibimburira izindi zose mu matora y'amajonjora buri gihe ikurikirwa na leta ya new hampshire nyamara izi leta zombi ni ntoya pe zifite abaturage bake kuki rero arizo ziza mbere icya mbere ni ku bakandida ubwabo amajonjora ya mbere akenshi ni ikimenyetso cy'abashobora gukomeza urugendo urugero rwa hafi amatora yabaye ejo bundi ku wa mbere muri leta ya ayowa yatumye abakandida babiri bahita basezera umwe ni uwo mu ishyaka ry'abarepubulika yitwa mike hakabi undi ni martin omare wo mu ishyaka ry'abademokarate babonye amajwi make cyane bituma bafata umwanzuro ko ntaho bava ntaho bajya bahita bakuramo akarenge kabo icya kabiri ni mu nyungu z'izo leta ubwazo ayowa na new hampshire izi leta zaharaniye cyane kuba iza mbere buri gihe kugera aho zibishyize mu mategeko yazo bwite amatora y'amajonjora akurura abantu benshi n'itangazamakuru cyane bikomeye bityo zikaboneraho kwimenyekanisha nyamara ariko mu mateka amatora y'amajonjora yishyiriweho n'amashyaka yonyine nta leta ibyinjiyemo kugera mu mwaka w'igihumbi magana umunani na makumyabiri abagize inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika bakomoka mu ishyaka iri n'iri nibo batoraga kandida uzahagarara ishyaka ryabo mu matora byaje kugaragara ko ubwo buryo butabereye demokarasi amashyaka rero yarabihinduye noneho ashyiraho uburyo bw'amakoraniro yo mu rwego rw'igihugu nk'icyo twakwita kongere y'ishyaka mu rwego rw'igihugu akaba ariyo atora kandida intumwa zajyaga muri ayo makoraniro zatorwaga mu makoraniro kongere y'ishyaka yo muri buri leta nayo yatorwaga n'amakoraniro yo mu ntara mbese uhereye ku nzego z'ibanze z'ishyaka nabyo ariko byaje kugaragara ko habamo amatiku ruswa n'ubutiriganya by'umwihariko na rubanda kandi iki cyo gikomeye bari baratangiye kwerekana ko ari uburyo butabaha urubuga n'uruhare bihagije muri demokarasi mu mashyaka yabo nuko ibintu byahindutse noneho amatora y'ijonjora yikorewe n'abaturage ubwabo yavutse mu magambo make amatora y'amajonjora yahaye imbaraga cyane rubanda muri demokarasi yabo kurusha abayobozi b'amashyaka yabo erega n'ubundi demokarasi ni ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kandi bukorera abaturage inshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi n'aha gihumurije ubutaha tuzagerageza gusobanukirwa mu by'ukuri abatorwa mu majonjora aba ari bo ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
inshuti mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byaba bigize amakuru yadushyikirije aloyisi
amakuru twabashikirije leta ya amerika isaba leta y'u rwanda gukora amatohoza ku rufu rwa imamu mu bwemangango kandi kubahirizwa n'uburenganzira bw'abantu bose mu gihe bafunzwe mu bwemangango yarashwe aricwa n'igipolisi itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa mbere mu gihe yari kagerageza gutoroka igipolisi cy'u rwanda yagirizwa gukorana n'umugwi w'intagondwa wa eta isilamike witwa leta ya kisilamu muri santara afurika naho abasirikare b'igihugu cya repubulika ya santara afurika bari mu idini y'abayisilamu basaba leta yabo kubaronsa ibigwanisho hamwe n'amasasu bikwiye kugira babashe gukingira agace kabamwo abanyagihugu bo mu idini yabo ibangi ku mugwa mukuru wa santara afurika bamenyesha ko ako gace kabangamiwe n'imihari y'abitwaje ibigwanisho muri amerika naho perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika araza kugendera umusigiti w'abayisilamu uri mu gisagara cya baltimore muri leta ya maryland arabonana n'abanyamerika bari mu idini y'ikisilamu urwo rugendo ni ubwo kurwanira uburenganzira bw'abayisilamu bo muri amerika bwo gusenga imana bakurikije imigenzo yabo
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saa twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.